murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ndabasuhuza mbaye goma mu rwanda koperative umwarimu sako yahagaritse kwishyuza abarimu inguzanyo bahawe mu gihe cy'amezi atatu nyuma y'aho mu ntangiriro z'iki cyumweru batangarije radiyo ijwi rya amerika ko bafite imibereho mibi muri iki gihe batabasha gusohoka iriya nkuru yagize impakiti cyane babona yuko uwaba afite iyo mibereho imugoye akwiye kuba yasaba kugira ngo nibura bareke kumukata aya mezi atatu turimo niyo bihaye kugira ngo nibura bamuhereze ya salire ye yose uwo ni umwarimu wishimira ubuvugizi ijwi ry'amerika ryabakoreye muri ibi bihe badakora kubera ingamba u rwanda rwafashe zo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya korona umuryango mpuzamahanga urengera abanyamakuru uravuga iki ku banyamakuru bafungiye mu bihugu binyuranye bya afurika izo n'izindi nkuru turabibagezaho mu kanya ntimujye kure ibiyaga bigari ariko reka tubanze tubabwire avugwa hirya no hino ku isi ubushinjacyaha bwa hano muri leta zunze ubumwe za amerika bwashyize hanze inyandiko burega uburusiya na katari ko babonye uburenganzira bwo kwakira ibikombe by'isi by'umupira w'amaguru mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani no mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bakoresheje ruswa thomas kamirindi arabitubwira umushinjacyaha mukuru w'akarere k'ubucamanza ka brooklyn mu mujyi wa new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika arega abantu cumi na barindwi nta munyafurika urimo mu baregwa harimo abagabo babiri hernan lopez na carlos martinez bahoze ari abayobozi bo hejuru b'ishami rya siporo rya televiziyo fox sports yo muri leta zunze ubumwe za amerika umushinjacyaha abarega ko bagize uruhare mu byaha byo guha ruswa y'amamiliyoni y'amadolari abategetsi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri amerika yo hepfo comebol kugira ngo begurire televiziyo fox sports uburenganzira qatar fox sports ni igice kimwe cy'ikigo kinini cy'itangazamakuru cyitwa fox corporation gifite n'irindi shami ryitwa fox news abasesengura politiki amerika bemeza ko perezida donald trump akunda cyane gukurikira iyi televiziyo fox news no kuyivugiraho kandi ko ibyo itangaza we akunze kubibonamo nk'inama akurikiza mu byemezo abagabo babiri jack warner na rafael salgero bahoze mu nzego z'ubutegetsi bwa fifa ishyirahamwe ry'isi yose ry'umupira w'amaguru baregwa ko bakiriye indonke itubutse mu bihumbi bibiri na cumi kugira ngo bahe amajwi yabo uburusiya bwashakaga kwakira igikombe cy'isi cyo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani urakoze thomas kamerindi kiza cya virusi ya korona kizagira ingaruka zikomeye cyane ku butunzi bwo mu bihugu bya afurika bwari busanzwe bucumbagira aho abarerwa muri za miliyoni bazatakaza imirimo yabo fidel niyo ngabo arakomeza umuryango w'ubumwe bwa afurika utangaza ko ubutunzi mu karere ka afurika buzogabanuka ubuzi bugera ku miliyoni mirongo ibiri bugatakara muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bivuye ku kiza c'umugera wa korona mu cegeranyo cawo uwo muryango ugabisha ko ubutunzi bw'ibihugu bushobora kugeramigwa bikomeye n'ikiza c'umugera wa korona ubutunzi bw'ibihugu byo muri afurika bwaza busanzwe bwarageramiwe n'ibiciro by'ibitoro hamwe n'ibidandazwa bidahinguye byagabanutse bikomeye igisata c'ingenzi cayanzaye n'umuzigo w'amadeni utera wiyongera kiza c'umugera wa korona kikazotuma ibintu biyanzara kurushiriza imitahiza mu karere ka afurika yitezwe kugabanuka ibice cumi na bitanu ku ijana muri uyu mwaka byitezwe ko ibihugu byo muri afurika bitakaza hagati y'ibice mirongo ibiri n'ibice mirongo itatu ku ijana by'amafaranga yinjira mu bigega vya leta muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umuntu abigereranije n'umwaka w'imbere yaho byitezwe ko ibidandazwa ibihugu byo muri afurika bigurira canke bishorera hanze bigabanuka ku rugero rw'ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana n'ibiburiburi umuntu abigereranije n'urugero vyari ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda icegeranyo c'umuryango w'ubumwe bwa afurika isaba ko amadeni y'ibihugu agera ku miliyaridi amajana abiri na mirongo itatu na zitandatu afutwa naho za leta zigatunganya gushasha ubutunzi bwazo urakoze fidel abaminisitiri b'iby'ingufu b'ibihugu makumyabiri bya mbere bikize ku isi bizwi nka g20 barateganya inama yihutirwa ku wa gatanu thomas kamirindi tubwira ibyayo umuryango w'ubumwe bwa afurika utangaza ko ubutunzi mu karere ka afurika buzogabanuka ubuzi bugera ku miliyoni mirongo ibiri bugatakara muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bivuye ku kiza c'umugera wa korona mu cegeranyo cawo uwo muryango ugabisha ko ubutunzi bw'ibihugu bushobora kugeramigwa bikomeye n'ikiza c'umugera wa korona ubutunzi bw'ibihugu byo muri afurika bwaza busanzwe bwarageramiwe n'ibiciro by'ibitoro hamwe n'ibidandazwa bidahinguye byagabanutse bikomeye igisata cy'ingenzi cyayanzaye n'umuzigo w'amadeni utera wiyongera kiza cy'umugera wa korona kikazotuma ibintu biyanzara kurushiriza imitahiza mu karere ka afurika yitezwe kugabanuka ibice cumi na bitanu ku ijana muri uyu mwaka byitezwe ko ibihugu byo muri afurika bitakaza hagati y'ibice mirongo ibiri n'ibice mirongo itatu ku ijana by'amafaranga yinjira mu bigega bya leta muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umuntu abigereranije n'umwaka w'imbere yaho byitezwe ko ibidandazwa ibihugu byo muri afurika bigurira cyangwa bishorera hanze bigabanuka ku rugero rw'ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana n'ibiburiburi umuntu abigereranije n'urugero byari ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda icegeranyo cy'umuryango w'ubumwe bwa afurika gisaba ko amadeni y'ibihugu agera ku miliyaridi amajana abiri na mirongo itatu na zitandatu afutwa naho za leta zigatunganya gushasha ubutunzi bwazo
dushimire bagenzi bacu fidel niyongabo na thomas kamirindi batugejejeho ay'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda haba mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri wa eshatu radiyo yacu vowe akadomo komu mukurikirane aya makuru
bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
amakuru yo mu biyaga bigari turayahera mu rwanda aho abarimu bashima icyemezo cyafashwe na koperative yabo umwarimu sako cyo guhagarika kwishyura inguzanyo bahawe mu gihe cy'amezi atatu icyo cyemezo cyafashwe nyuma y'aho mu ntangiriro z'icyumweru batangaje radiyo ijwi ry'amerika ko bafite imibereho mibi muri iki gihe badashobora gusohoka asumuta kaboye yabikurikiranye ni ibintu byadufashije muri iyi minsi ngewe nko mu karere mbamo ingemeri bifashe neza cyane kandi byadushimishije uyu ni umwe mu barimu bakorera mu karere ka gatsibo mu ntara y'uburasirazuba wishimira icyemezo cya koperative yabo umwarimu sako yafashe cyo kuba isoneye abarimu kwishyura imyenda bafashe muri koperative mu gihe kingana n'amezi atatu iyi nkuru yageze ku barimu nyuma y'aho mu ntangiriro z'iki cyumweru ijwi rya amerika ryasohoye inkuru y'abarimu basabaga leta leta ko yabatabara kubera imibereho mibi bashyizwemo na gahunda ya leta yafashe yo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona icyemezo gisaba buri wese kuguma mu rugo abarimu basabaga ko mu bwizigame bashyize muri koperative yabo bahabwamo amafaranga make bakabasha kubaho muri ibi bihe babaye mu rugo mu ntangiriro z'iki cyumweru koperative umwarimu sako wasohoye itangazo rimenyesha abarimu batse inguzanyo ko babishaka babisaba bagahabwa amezi atatu batishyura inguzanyo bishyura gusa inyungu zayo koperative yavugaga ko ayo mezi atatu azongerwa mu gihe inguzanyo yari kuzarangirira ni icyemezo abarimu bishimiye uyu utashatse ko dutangaza amazina ye ni uwo mu karere ka nyaruguru mu ntara y'amajyepfo nta barimu iyo ufite umwenda tujya watse amafaranga ukoza aka bizinesi kandi bizinesi nyinshi zarahagaze nta rujya n'uruza rukiboneka ku buryo ki wabonamo amafaranga runaka usanga umwarimu basigaranye amafaranga make cyane ukabura nk'umurisansiyeri uhembwa amafaranga arenga ibihumbi ijana na mirongo itanu aho ugasanga usigaranye nk'ibihumbi cumi na bibiri ku kwezi ni urugero urumva ayo ngayo ntiyatuma ubaho mu buzima bwa buri munsi kuba rero badusoneye bati wazajya wishyura yenda inyungu gusa kapitali kabiri uyiretse byadufasha natwe kwirwanaho muri iyi minsi abantu basa nk'aho batemerewe gukora ibyo bari basanzwe bakora ariko yenda nkurikije kiriya twifuzaga cyo basa nk'aho batacyemeye ariko icyo bakoze cyo ni cyiza kandi turakibashimira mugenzi wo mu karere ka gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko iki cyemezo kije kubasubiza mu buzima busanzwe kuko imibereho yabo yari imeze nabi muri iki gihe ariko nk'ubu tuvugana iyo umuntu ari muri keredi akaba akaba wenda ari kuri nivo ya ya ade asigaye ahembwa amafaranga ibihumbi umunani cumi birindwi akaba ariyo saleri afite umugore afite abana arakodesha ubwo buzima buragoye cyane ku buryo kubaho nta handi hantu n'amwe akuriye amafaranga yamufasha bigoye ubwo rero iriya nkuru yagize impakiti cyane mu mi- mu kudutekerezaho babona yuko uwaba afite iyo mibereho imugoye akwiye kuba yasaba kugira ngo nibura bareke kumukata aya mezi atatu turimo niyo bihaye kugira ngo nibura bamuhereze ya saliri ye yose nawe abashe kujya ku isoko ahahe itangazamakuru mwaradufashije cyane ku buryo rwose mujye mukomereza aho ngaho muvugire n'abandi kuko buriya hari ikintu mwatu- mwadukoreye twebwe hari aho mwageze twebwe tutari kugera abarimu baravuga ko izi ngamba zirimo gufatwa zizabafasha gusohoka muri iki kibazo hatabayeho gusaba leta ko yabagobokesha ibiribwa nk'ibyo irimo gufashisha abatabasha kubona amafunguro muri iki gihe ubuyobozi bwa koperative umwarimu sako bwemeza ko buzasubira gusa umwarimu wanditse abisaba bukaba bwarashyizeho uburyo ababyifuza bakwandika bakoresheje imeri zabo cyangwa telefoni zigendanwa ibi bikaba biri mu rwego rwo kwirinda ingendo zitari ngombwa muri iki gihe isi n'u rwanda byugarijwe na virusi ya
iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
urakoze asumta umuryango mpuzamahanga urengera abanyamakuru committee to protect journalists ufatanije n'indi miryango mirongo inani bandikiye abakuru b'ibihugu bya afurika babasaba ko abanyamakuru bafunzwe muri iki gihe barekurwa ku barenga mirongo itandatu bafunzwe ku mugabane wa afurika harimo umunani bari mu bihugu by'u rwanda n'uburundi iyo miryango iravuga ko gereza bafungiyemo nta suku ihagije irimo kandi ubuzima bwabo buri mu kaga ko kuba bakwandura indwara ya covid cumi n'icyenda eloge wili kaneza yabonye urwo rwanda ku cpj yandikiye abakuru b'ibihugu vya afurika vyose muri kino gihe bifise abamenyeshamakuru ari mu mabohero navyo ni misiri algeria benin uburundi urwanda cameroon chad eritrea somalia ethiopia tanzania maroc nigeria amazinga ya comor repubulika ya demokarasi ya congo hamwe na sudani y'ubumanuko iri kete rije inyuma y'irindi cpj yari yandikiye indongozi z'isi yose mu ndwi iheze izisaba gukora ibishoboka kugira ngo abamenyeshamakuru bose bafunzwe bafungurwe muri kino gihe isi yugarijwe n'ikiza ca korona umuryango ufite icyicaro i new york muri amerika wemeza ko mu matohoza wakoze umwaka uheze wasanze umugabane urimwo abamenyeshamakuru bafunzwe benshi kurusha iyindi ari afurika kugeza mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bari mirongo irindwi na batatu igihugu ca misiri nico caza imbere cari gifise mirongo ibiri na batandatu hagakurikira eritereya yarimwo cumi na batandatu kugeza kuwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa gatatu guheze nk'uko amatohoza ya cpg abandanya avyemeza bashika kuri cumi n'umwe bari bamaze kurekurwa abagisigayeyo uretse ko aya mashirahamwe yahanira ubwigenge bwa kiremwamuntu n'ubw'itangazamakuru yahasanzwe asaba ko bafungurwa muri kino gihe ingwara ya korona isasika inganda ku isi yoseho afise n'iyindi mvo isumbirije yo kubisaba mu basabirirwa kurekurwa harimwo abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu bo mu burundi bafunzwe kuva mu kwezi kw'icumi ibihumbi bibiri na cumi n'icenda haheze indwi zibiri ishyirahamwe mpuzamakungu ni naryo risavye amaleta atandukanye kurekura imbohe ryerekana impungenge kw'ikiza ca korona gishobora kwisasira inganda mu mabohero basanzwe arimwo abantu benshi b'umurengera ugereranije nawe yagenewe kwakira eroge burikaneza ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu bihugu bitandukanye byo ku isi harimo n'ibya afurika byinshi abategetsi bahagurukiye gushyiraho ingamba zo kurwanya virusi ya korona yinjira mu myanya y'ubuhumekero izo ngamba zije zisanga izo u rwanda rwari rwarafashe mu rwego rw'isuku no kwambara inkweto birinda indwara nyinshi zinjirira mu ruhu bwana jean bosco mbonigaba umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'iz'indiririzi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc mu rwanda yabisobanuriye mugenzi wacu eugeni mukankusi iyo gahunda cyo cyane cyane igamije kugira ngo umuturage abashe kugira uruhare muri iyo gahunda kandi kuko niwe ufatwa n'izo ndwara ubwo rero iyo gahunda izajya ikorwa ku mudugudu no mu bigo by'amashuri izaba igamije cyane cyane kwigisha ntabwo ari gutanga ibinini gusa kuko twasanzwe tubitanga muri rusange ku bana ariko kuri iyi nshuro turashaka kugira ngo mu gihe ku mudugudu n'abantu bakuru bazajya bagenerwa ibinini by'inzoka ariko bajye banaganira uruhare rwabo kugira ngo icyo kibazo cy'inzoka cyangwa se cy'indwara zandura binyuze ku mwanda kibashe gucika ibyo rero bikubiyemo ko ubwo buryo iyo gahunda izabigizwa ku mudugudu ku buryo mu rwego rw'umudugudu bazajya bahurira hamwe bagafata icyo kinini bakanaganira ku ngamba bo ubwabo bashobora mu mudugudu wabo gushyira mu bikorwa kugira ngo zihashye izo ndwara ziterwa n'isuku nkeya no mu mashuri bikazagenda gutyo aho umwarimu arajya ikinini abarimu abana yigisha ariko akanabigisha akanaha ubutumwa bw'ingenzi bw'uburyo bakwirinda noneho bakareba hariya ku ishuri ese ubwo buryo bwo kwirinda barabufite niba batabufite ni icyo bakora kugira ngo buhage kugira ngo umwana ajye ku ishuri akure ubumenyi ariko anakuyeho ubuzima bwiza ye kwandurira indwara mwarimu uvuze ikijyanye n'imiti ikinini baha abantu ni ukubakingira cyangwa ni ukugiha abarwayi bafite nk'indwara z'inzoka cyangwa n'izindi ikinini ntabwo gikingira ntabwo wari umuti ufata wenda ngo wikingire ahubwo icyo kinini iyo kimaze abarwayi kirabavura kuko iyo ikigero runaka abantu benshi banduye uburyo bwiza ni ukuvura abantu bose muri rusange ni ukuvuga ngo waba utarwaye ntacyo kigutwara noneho iyo urwaye kiragukiza kugira ngo udakomeza kwanduza abandi indwara aba ni abafite inzoka zo mu nda yego hanyuma nari ngarutse ku ndwara zandurira ku isuku nke cyangwa se zituruka ku mwanda nk'amavunja hari izo mwita birariyoze hari imidido mwatubwiye y'ahantu haba amakoro hari podokoniyoze hakaba ankirositomiyaze izi ndwara zose zihurira kuki murakoze cyane uyu munsi kuko insanganyamatsiko yari igambiriye cyane cyane kugira ngo tuvuge ku ndwara zandurira mu ruhu cyane cyane bitewe no kutambara inkweto cyangwa se bitewe no guhinga cyangwa kugenda n'ibirenge umuntu atambaye inkweto izo ndwara rero mu by'ukuri zandura mu buryo butandukanye urugero nk'iya berezeri nk'uko twese kubiganiraho ubushize yandura binyuze mu bishanga cyangwa se mu mazi adatemba yanduye abantu bashobora gukandagiramo wenda baroba cyangwa se bahingamo naho iyo ndwara yindi y'ibidido ariyo bita podokoniyoze mu rurimi rw'igifaransa iyo yandura bitewe n'uko abantu bagenda ku butaka batambaye inkweto noneho bwa butaka ahangaha wenda icyo nakongeraho gato ntabwo iyi ndwara ya podokoniyoze cyangwa se y'imidido ku by'ibirenge cyangwa se hamwe bita ibitimbo ntabwo yandurira gusa mu makoro ni ahantu hose mu gihugu twabonye ko n'ibyo buri karere harimo abantu banduye iyo ndwara bayifite n'ubwo bwose ingano y'iyo ndwara muri buri karere igiye itandukanye ariko muri buri karere kose k'igihugu abantu barwaye iyo ndwara indwara iterwa no kugenda ku butaka igihe kirekire umuntu atambaye inkweto akenshi ni uko mu bihugu bimwe na bimwe bavuga ko biboneka mu ahantu hari ubutaka bw'amakoro cyangwa se bw'ibirunga ariko mu by'ukuri twabonye ko mu rwanda ubutaka bwaho ahantu hose muri buri karere hagaragara abantu barwaye iyo ndwara bivuga ko ahantu hose umuntu arashobora kuyirwara noneho umuti ni uwuhe ni ukwambara inkweto kandi zifunze atari izi ngizi twita zidafunze dabadabyo cyangwa n'izindi ahubwo zifunze kugira ngo zibarinde ko umukungu wajya ku ruhu bityo ngo ugende wangiza imiyoboro y'amatembabuzi aba hariya mu birenge none se biterwa n'uko uwo mukungugu uba wanduye cyangwa n'uko umubiri w'umuntu uba ushobora kuba wakwandura ugereranyije n'undi kuko umwe aba yambaye inkweto undi atazambaye ariko hakabagira uwandura n'udutandura nibyo koko ikizwi ni uko umukungugu cyangwa se itaka riba ririmo utwo tuntu dutoya tutagaragara ntabwo ari inzoka cyangwa ikindi kintu ahubwo ni utuntu tugize ubutaka ubwatwo noneho ubwo butaka nibwo bwinjira mu ruhu noneho byahuza na wa muntu noneho iyo afite imiterere karemano cyangwa se imirimerwe ye ishobora gutuma bwa butaka abugiraho ikibazo buhita bumutera ya midido ariko umuntu afite imirimerwe myiza idatinya cyangwa se itapfa guhangarwa n'ubwo n'ibyo biba mu butaka ntacyo aba rwose n'iyo byamujyaho ariko ahangaha ko umuntu atazi niba imirimerwe ye ishobora guhangana n'ubwo butaka niho dushirira abantu bose kwambara inkweto kugira ngo batavaho bagira indwara y'imidido niyo mpamvu rero tuba dushishikariza abantu kugira ngo bambare inkweto kandi zifunze igihe kenshi bishoboka baba bagiye guhinga bareba inkweto zabugenewe zigenewe guhinga bazambaye kugira ngo birinde aha ntibizagorana kwambara inkweto cyane cyane ku bantu bakora umurimo w'ubuhinzi icy'ingenzi ni ubuzima wa muhinzi icyo azareba azitaho bwa buzima arimo gushaka ibyo kurya agomba kubanza kuburinda ni kwa kwambara inkweto izo nkweto rero ntabwo zigoranye kuboneka ziraboneka ku masoko bote cyangwa se hari n'izindi zizamuka zikarengera nko ku mavi ku buryo ashobora kuba yazigura buri wese mu byo akora aba ashaka kugira ngo arengere ubuzima niyo mpamvu muri ka kazi ko guhinga afite ashobora kuzigama amafaranga make ndakeka ubu ngubu bote ishobora kuba ari hagati y'ibihumbi bine na bitanu akaba yaguramo iyo bote kugira ngo ayo ni amanyarwanda arayimvuze mu bine na bitanu by'amanyarwanda kugira ngo ibashe kumurinda kuko bwa buzima nataburinda arimo guhingira no guhinga kugira ngo atunge ubuzima bwa buzima nataburinda buzanwa n'uburwayi bugende bwangirika usanga ibyo yahinze cyangwa ibyo yakoreye mu myaka myinshi ntacyo bikunda ubuzima aharanira mu byo akora kubanza kuburinda mbere na mbere kugira ngo ibyo yakoreye bitaba impfabusa bitamufashije mu buzima bwe mu by'ukuri umuturage uyu munsi wa none mu rwanda kugira ngo arye ibintu biba bimugoye uzafata umuturage yahingiye amafaranga magana arindwi yayapagashirije ntazajya ajya kuyagura bote kandi nyamara no mu rugo iwe nta cyo kurya afite icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri abanyarwanda ntabwo tumenyereye guhingisha bote kereka abo ngabo bagura none nabo bakiri uzaba uhinga mu gishanga hariya harimo icyondo wambaye bote uzajaburiramo ikirenge gute na cya cyondo n'amazi umuhinzi kugira ngo ahinge kandi abone umubyizi ni uko aba yahinze akagaragaza umubyizi nta kimutangira bote ziraremera rwose aho rwose ntabwo abaturage tukabyumva kimwe ngende n'umuhinzi ikindi nongera gushimaho ndashima cyane pe hari ikintu bari gukora muri iki gihe mu rwanda mu gihugu hose ikintu cyo kurwanya amavunja pe barabirwanya kandi turabishima ariko ntabwo baragera ku ntera ishimishije nk'uko bari kubivuga haracyari urugendo rurerure umuturage abasha kubona mituweli akabona akabona ibyo bihumbi bitatu kandi abona yabuze n'icyo arya icyo cyose ntibabashe gukeka niba ari icyo bazakora kugira ngo amasoko ibyo ibiciro wenda buri muturage abashe kugira ariko nabwo birasaba kwigisha abaturage kugira ngo babashe kuzambara kubona n'umuturage udashoboye kuzambara
fabrice ndamushimiye cyane ku kibazo abajije kandi koko impungenge afite birumvikana ko nk'umuntu wenda ubana n'abo bantu yazigira buri wese yazigira ariko tuzirikane ko ubutumwa bwumvwa n'abantu benshi ubutumwa bwumvwa n'abafite ubushobozi n'abandi tuvuga ngo ntafite ubushobozi ba bandi bahengera amafaranga bityo rero ubutumwa kuba bwumvwa n'abantu benshi hari abafite bwa bushobozi bwo kuba bahita bashyira mu bikorwa inama tuba tubagira kugira ngo barinde ubuzima bwabo nanone abandi badafite bwa bushobozi nk'uko nawe yabivuze hari imbaraga zigenda zishyirwaho buhoro buhoro kandi burya umunyarwanda ntabwo yishimira guhora hahandi hasi muri bwa bushobozi buke aba yifuza buri gihe nawe mu gihe yateye imbere akabasha noneho kubona amafaranga yo kwigura iyo bote azayigura nta kabuza niyo mpamvu twavuze ngo noneho mu gihe atari yayigura yaba ari gukora iki agatanga koza neza ibirenge bye mu gihe avuye guhingira aya mafaranga cyangwa mu gihe avuye kuri rwa rugendo rwe byaba ari imwe mu buryo bwiza bwo kugira ngo yirinde izi ndwara turimo tuganiraho amavunja imidido n'izindi twakomeje kuvugaho ahandi yaje kuvuga ngo guhingana bote mu bishanga biragoye nibwira ko bishoboka birashoboka kuko ntabwo ari izi bote zisanzwe ziriya zigurwa ku isoko zishobora gukoreshwa hari izindi zabugenewe zishobora gukoreshwa mu bishanga ku buryo zishobora kurenga ku mavi kandi zikaba ziri mu buryo bwa bwahingana kandi zitaremereye cyane aha icy'ingenzi iyo umuntu amaze kumenya ubu butumwa ni ugushaka igisubizo noneho cy'icyakorwa ku buryo rwose numva nta mpungenge zakwiye kuba zirimo kandi izi bote zisanzwe zo utari guhinga mu gishanga wazihingana rwose kandi zarinda umuntu zarinda umuntu ikindi cya nyuma cy'impungenge yari afite ntabwo ari impungenge ni igitekerezo cyiza yavuze mwarakoze kuba muri kurwanya amavunja ati hari aho bimaze kugera ariko haracyari n'urundi rugendo ni ko ubukangurambaga gukurikirana ubuzima bwacu bw'abanyarwanda muri rusange ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe cy'iminsi ibiri cy'iminsi itatu ni ikintu gisaba guhozaho kugera aho twifuza kugera niyo mpamvu nk'uko yabivuze koko kwigisha ni ipfundo nk'umuntu wumvise ubu butumwa hari kare uwigeze kumbaza noneho reka nzareke kujya ahantu hataha kuko yari yavugaga ati ntazayobirariza iyoze kuko ni mu mazi adatemba impungenge mubwira ko oya ntabwo ari ntabwo babura kujyaho kuko hariya haba amazi ashyuha ntabwo amazi ashyuha yatuma ahororokera iyo ndwara mu by'ukuri kwiyirutsa kwigisha kandi abantu benshi bumva ubu butumwa kandi bagakomeza kubushyira mu bikorwa kugira ngo bakomeze kwirinda kandi tumara impungenge ko rwose nahumure tuzakomeza gufatanya kwigisha kugira ngo buri wese abe nimba ni mugenzi we nawe ahari yigishe abandi batumvishe ubutumwa kugira ngo nabo babashe guhinduka ibigirire yego
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti muduteze amatwi ndabashimira ko mwahisemo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru aho baherereye hose mu ngo zabo ndi Jeffrey mutagoma mukomeze kumererwa neza
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja